mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ndabasuhuje mwese radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mbahaye ikaze mukomeze mugire ibihe byiza kuri uyu wa mbere mwumva radiyo ijwi ry'amerika
umuhuza eh, benjamin mukapa yafashe u- ingendo yo gushyigikira intwaro y'ubujumbura ku itariki icyenda z'ukwa cumi na kabiri yaravuze neza yuko eh, abatemera ikiringo cya gatatu eh, cya nkuru nziza abatemera ingendo nkuru nziza yafashe yo guhonyanga amabwiriza n'amategeko y'u Burundi bose yavuze yuko badakomeye mu mutwe uwo ni umushingantahe frederic bamvuga inyumvira ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurwi sinarede gira iteka ndetse akaba na perezida w'umugambwe ishyaka cdp mu burundi sinarede tubibutse ni uruhande rutavuga rumwe na leta y'u Burundi ariko abenshi bagize urunani rwahungiye hanze y'igihugu iyi nkuru ku bijyanye n'ikibazo cy'ibiganiro by'amahoro hagati y'abarundi arusha muri tanzania kimwe n'inkuru y'ikibazo cy'ingabo z'abasirikare b'amahoro baturuka mu burundi bari muri amisome ni umutwe w'ingabo z'amahoro wa- uri muri somaliya byose turabigaragara ko gato mu biganiro byacu kuri radiyo ijwi ry'amerika mbaye mbararitse mugume ku maradiyo yanyu Ikibazo cy'abasirikare b'abarundi bari mu ngabo z'amahoro mu mutwe wa Amisom muri Somalia gikomeje kutavugwaho rumwe kandi nticyumvikana ku buryo bumwe. Abo basirikare b'abarundi bamaze amezi arenga cumi na kumwe batabona umushahara wabo kubera ubwumvikane buke hagati ya leta y'u Burundi n'umuryango w'uburayi ubusanzwe niwe utanga iyi mishahara. Kuri iki kibazo twumve mugenzi wacu Eloge Werikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyacishijwe rwandiko kucegera c'umuhanuzi mwishikira mu biro vya President Nkurunziza Dr Sabine Ntakarutimana yandikiye umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu amusaba kumenyesha ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Union Africaine ko Burundi bwiteguriye gushira mu ngiro ingingo yo gukura abasirikare babwo muri Somalia mu gihe agahembo kabo n'ibirane vyose bafitiwe bitorihwa aremenya mitwa asabwa kandi kuraba amatariki yo kubimenyesha akanama k'ubumwe bwa afurika na cane cane akitondera ko inzego zitandukanye za union africaine zifata ingingo zobimenyeshwa imbere y'amatariki ya mirongo itatu na mirongo itatu n'imwe uku kwezi kwa mbere azotunganirizwa ko inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika umuvugizi w'umukuru w'igihugu asigura ko muri vyose uburundi bushaka kwisunga amategeko jean claude karerwa ndenzako abasuda b'u Burundi bagiye muri somaliya basabwe ntibijanye basabwe biciye mu nzira zitandukanye mu nyandiko zitandukanye eh, no mu kubakurayo rero abo bantu bose vyaciye ko ni vyiza ko babanza kubimenyeshwa urabona igihugu c'uburundi igihugu kigendera ku mategeko cubaha amategeko cubaha ibindi bihugu kandi kirajwe ishinga nuko amahoro muri somaliya no ku isi yose yose ahasagara agatsimbatara bakamenya yuko ahantu hahora abaso- abasirikare b'uburundi hasigaye igihengeri ntibaze bagire ngo ntimwatubariye nabo bakaba babizi mu barundi bavuga ati bumwe bugira uwushaka twe twakoze ibyo dutegerezwa gukora tuba turindiriye ko n'abandi bakora ibyo bategerezwa gukora twebwe rero nta kosa nta kabi katuvuyeko nta kibi cavuye iwacu twarakoze ibyo dutegerezwa gukora nabo turabarindiriye umwanya uwo ari wo wose nibigarura bakisubirako tuza dusubire tugirane imigenderanire myiza iyo migenderanire n'umukuru w'igihugu bwiwe yari yayigarutseko ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ico gihe yariko yifuriza umwaka mushasha abarundi n'aba mu gihugu aramutswa perezida nkurunziza mu bijanye n'abasoda bacu bagiye gufasha kugarukana amahoro n'umutekano igikorwa bakoze kirashimishije naho hariho abagiye baradutiga imitego na cane cane mu kwima agashirukabute abasoda bacu uyu mwaka rero leta turongoye igiye kubihagurukira bibaye ngombwa twitwarire abo baturenganya ako karenganyo gafatiye ku guhohotera agateka ka zina muntu mu kwima umushahara abawukoreye tuzogaserura dusabye ko amasezerano hagati y'uburundi n'ubumwe bwa afurika yubahirizwa mu gihe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu worangira icyo kibazo kitarava mu nzira uburundi buzofata ingingo yo gutahukana intego zabwo kuko ari ugusesaguza igihugu cacu no kuducura gufuni na buhoro iminsi 11 imbere yaho inzego z'umutekano zifuriza umuryango w'umukuru w'igihugu umwaka mushasha yari yazisezeraniye ku kibazo c'abasirikare bari muri Somalia zogikurikirana gushika amafaranga yose arishwe ibibazo ntibyabuze ari no ku basirikare ndetse n'abapolisi twarunze mu bindi bihugu barahuye n'ibibazo bitatuvuyeko ibyo bibazo nabyo byaturutse kutubahiriza amasezerano twagiraniye n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika barinjiranwa ishyirahamwe rya buraya rimwe na rimwe nabo ishyirahamwe mpuzamakungu oni barabatesha umurongo ariko tubashaka kubarebesha tubabwira neza yuko iby'abarundi ni ibiribwa ibiribwa kandi bijya burundi turafise ingabire ikomeye cyane ngaha mu isi ni ingabire yo kuburana tuzoburana tuzobatsinda bazoruhuka bayaguhaye ndetse bamwe yigisha y'akababa ntituzoruhuka batayazanye no kudushumbusha birimo Uburundi ni igihugu kigira kabiri gifise abasirikare benshi mu mugwi wa Misome bareho kurwanya intagondwa za El Shabab ufise ingabo zigera ku 5500 leta y'u Burundi yemeza ko abasirikare bayo bariko bararenza amezi 11 badakubise ijisha agahembo kabo imishahara y'abasirikare bari muri Amisome mu gihugu ca Somalia itangwa n'umwe bwa Buraya ibihugu bigize uwo muryango vyafashe ingingo mu mwaka uheze yo kudasubira guha leta y'u Burundi imfashanyo zica mu kigaga cayo bitewe n'injyane za politike ziri mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 muri iyo ntumbero nyene ubumwe bwa Buraya bwanse gusubira gucisha imishahara y'abasirikare b'abarundi ku makonti ya leta nk'uko vyakorwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 ingabo z'u Burundi zitanguye kuja muri Somalia ubu rero ubumwe bwa Buraya bushaka ko imishahara ishikira ku makonti y'abasirikare ku giti cabo ivyo leta y'u Burundi vyamirira kure aho ivuga ko bisa no gushaka kuyonkora kw'ingabo zayo amafaranga yo guhemba abasirikare umwe bwa buraya uyacisha mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ibihugu by'uwo muryango ari nawo wagiranye amasezerano na leta y'u Burundi biherutse kumenyesha ko bishyigikiye Burundi mu rugamba rwo gusaba ko amafaranga y'ingabo zabwo abandanya aca ku makonti ya leta eroje wuri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eroje biri kandi zaho ibujumbura kandi mu kanya gashize nibwo ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp byari bimaze gutangaza ko ingabo z'abarundi ziri muri amisome zatangiye guhambira ibikoresho byazo ziteguye gusubira mu burundi ayo makuru kugeza ubu ngubu twagerageje kuvugana na minisitiri w'ingabo mu burundi ntiyatwitaba ngo adusubize kuri iki kibazo twagerageje kandi kuvugana n'umuvugizi wa minisiteri y'ingabo ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi mu burundi nabo ntibadusubiza kuri iki kibazo ngo twumve uko byifashe ariko uko biri kose turakoze tugerageze tubabwire uko iki kibazo giteye ndetse n'uko gihagaze muri iki gihe
murisanga kuri telefone kandi dufite Eugenie Eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamunda urikira ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee namwe bwa muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse ko ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru arambuye avuga ku isi mu kanya gato kari imbere isa moya n'igice zo ku mugoroba ku isi ya kigali mu rwanda n'ibujumbura mu burundi muze rero kuba muri hafi y'amaradiyo yanyu dukomeze tubagezaho amakuru yibanda cyane ku burundi abanyeshuri b'abarundi biga mu ishuri ryisumbuye ry'uburimyi n'ubuhinzi rya institut sebatwa mu karere ka rusenda ni mu ntara ya kivu y'amajyepfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko bagiye guteza imbere umwuga wo guhinga ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru tugezwa n'umunyamakuru ry'amerika muri ako karere ko muri kivu y'amajyepfo ni vedaste ngabo ndagijimana abanyeshuri b'abarundi biga mu ishami ry'ubuhinzi kuri esitise batwa basobanura ko ubumenyi bari kuvoma muri iri shuri ry'ubuhinzi buzabafasha kongera umusaruro mu buhinzi haba mu nkambi cyangwa mu gihe bazaba basubiye mu gihugu cy'u Burundi ibyo bimana ntibafasha tugasubira iwacu mu burundi cyangwa nubwo twaba tukiri ino twifuza yuko twoteza imbere agonome kubera urazi yuko umuntu abashiriweho n'uburimyi bamwe bamwe tubashiriweho n'uburimyi kugira duteze imbere igihugu bivanye n'uburimi cyane uzakora iki kugira ngo ubiteze imbere mbo tuzogerageza gutera ibintu bijyanye n'ibifungurwa dukurikirana abantu bakora atera ibifungurwa hamwe imana bidufashe tukayarangiza batere ibifungurwa batere imyumbati ibigori numva tubereke inyuma bakwiye kubutera ku buhinga bumeze neza kugira umwimbu ushishikare kuba wowa mwinshi ubu si ubumenyi umaze ku- kuvanamo ni kumarira bariya bahinzi bandi Eh, turamaze kumenya ingene dushobora gutera imyumbati ku bu- ku buhinga bumeze neza ibigori ndetse n'ibindi bindi nyine turamaze kubi- kubimenya nk'uko bisobanurwa na Nitunga Claudine umunyeshuri mu mwaka wa gatanu mu ishami ry'ubuhinzi kuri iki kigo cya Institut Sebatwa avuga yuko umwaka umwe asigaranye kugira ngo arangize amashuri ye yisumbuye azafasha abahinzi guhinga mu buryo bwa kijambere ahereye ku bahinzi babana nabo mu nkambi yo mu Rusenda jewe niyo imana yanshoboza nkamara amashuri yabona iyo igisata nakurikiranye nzogerageza uburyo bwose nshobora kwigisha bagenzi banje ukuntu dushobora gutera ibitegwa ku murongo n'ukuntu dukwiye kuza turabikurikirana tukabigirira neza ku buryo n'aho imvura yogwa wabiteye neza ku murongo ku buryo bitobura n'isanganya none se nk'aba ba- aba ba- bavyeyi bo mu nkambi bahinga ni izihe nama uzabagira
mu nkambi icyo nzobamarira ni ukuvuga ko nzo nobereka ukuntu bashobora gutera ibitegwa ku buryo badatera basanzaza kure hirya na hirya ku- ku buryo babitera ku murongo Eh, ubu ngubu hari akarima wowe waba ufite ko wiga agronomi njyewe muhira mu nkambi ndagafise kandi ni ngaha ku ishuri ndiko ndakora ku buryo mm, byose ndiko ndabimenya buke buke ni ibihe bihingwa mubona by'abahanga mu rusenda mwebwe mwiga ubuhinzi Har- imyumbati kabisa irahaba cyane ni ni cyo giterwa ahanini cyane ndi kubona aba banyeshuri b'abarundi biga ishami ry'ubuhinzi batangaza ko bagifite imbogamizi zo kubura amafaranga azabajana muri stage ku kigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuhinzi kiri i Bukavu kuko buri munyeshuri yishurira amafaranga y'ingendo iyo agiye muri stage ibibazo nk'aho tugira stage twategerezwa kuca i bukavu muri sitasiyo inera murungu muga kubera uburyo ntabwo bidushobokera none mugasaba twosaba nk'iyi hasere yuko yodufasha na karari nazo zisanzwe zidufasha mu byerekeye amashuri kugira natwe tuzoje kugirira stage muri iyo sitasiyo ya inera murungu basaba iki kugira ngo mujeye bisaba uburyo bwo gushikayo gusa nayo ugushaka byo by'abanyeshuri babishaka mu bigo bitanu by'amashuri yisumbuye byakiriye abanyeshuri b'abarundi usanga hari abiga amashami y'ikoranabuhanga ikiganga ubuhinzi n'uburezi muri ayo mashami yose abanyeshuri b'abarundi baza mu myanya ya mbere mu gutsinda vedasenga bohejwe rya amerika mu rusenda urakoze vedaste ngabo mbere ko tugana arusha muri tanzania twibutse cyane abakunzi b'umupira w'amaguru ko ijambo ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika kane rikomeza mu kanya gato i- muri gabo ni ku munsi wa gatatu mbibutsa ko ejo ku cyumweru arigeria yaguye miswi n'ikipe y'igihugu cya zimbabwe bibiri kuri bibiri senegal itsinda tunisiya bibiri ku busa mu kanya kari imbere togo irakina n'igihugu cya kongo repubulika ya demokarasi ya kongo naho ejo kuwa kabiri uganda izakina na gabon mari nayo ikine n'igihugu cya misiri mbibutsa ko irushanwa rizakomeza umukino wa nyuma ni tariki ya gatanu y'ukwezi kwa kabiri gutaha ubwo rero buri munsi umunsi ku wundi murahishiwe hano ku ijwi ry'amerika tubabwira uko iyo mikino y'igikombe cya afurika cy'ibihugu igenda amakipe atsinda atsindwa abakinnyi bitwara neza ndetse n'utundi tubazo n'utubazo tuza mu mikino cyangwa se tuza hagati y'abakinnyi byose ni ku ijwi ry'amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
barakoze bagenzi bacu ibiganiro bihuza leta y'uburundi n'abanyepolitiki batavuga rumwe nayo byatangiye kuri uyu wa mbere mu mujyi wa arusha mu gihugu cya tanzania umuhuza perezida wahoze ari wa tanzania benjamin mukapa yabashyize mu bice bibiri igice cya mbere kimwe kigizwe n'aba mu burundi ikindi gice kigizwe n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu igice cy'abahunze rero igihugu nicyo umuhuza yatangiye abona nacyo uyu munsi mugenzi wacu mu kanya gashize Eugene Mukankusi yamaze kuvuga n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru amubaza muri make uko ibibazo bihagaze aho arusha ibi biganiro by'abatavuga rumwe na leta nk'uko wabivuze byatanguye mu gatondo kuri uno wa mbere tariki cumi na gatandatu ni ibiganiro by'umunsi umwe uno munsi rero umuhuza mu matasi y'abarundi benjamin mukapa yahoze atwara igihugu cya tanzania akaba yatumiye abatavuga rumwe na leta gusa tukavuga ko ubwa mbere yari yatumiye abatavuga rumwe na leta baba hanze y'u Burundi ariko mu nyuma haja kongerwamo abatavuga rumwe na leta bari no mu gihugu hagati rero muri kino gihe umuhuza akaba yabagabuyemo imice kubiri nk'uko wabivuze umuce wa mbere mbere watwaye mu mwanya munini ni umuce w'abanyepolitike bahunze igihugu bari hanze mu bihugu bitandukanye cyane cyane byinshi n'ibya buraya nibo rero babonanye kuva saa tanu z'agatondo mu masaha yo muri tanzania baracari kumwe nawe n'ubu gushika igitaha none se watubwira nk'abo mwavuganye ubutumwa bashyikirije umuhuza hari abo twashoboye kuvugana twavuganye n'abanyepolitike bari mu burundi basabwa harimo na leta abo ni ukubita ko ari imigambwe hafi icumi harimo jacques bigimana atwara umugambwe fnr wemewe n'amategeko harimo ba jean de mutabazi atwara umugambwe radebu harimo gashatsi atwara umugambwe iporonoturu kamicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu harimo frodebu nyakuri hakaba rero na frode na sawanya frodebu abo bose twavuganye ariko bose ntibahuje ubutumwa na jacques bigimana cyo kimwe na jean de mutabazi hamwe na gashatsi abere wo muri sona no mu mugambwe sawanya frodebu nyakuri nyakuri abo barabuza ku butumwa yuko baje gushimira umuhuza w'abarundi ngo ku majambo yashikirije mu kwezi kw'icumi na kabiri guheze ibijumbura aho umuhuza yavuga yuko ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kitakiri ikibazo akavuga ko inzego zihari zose zagiyeho hakurikijwe amategeko aba bagabo bose rero bavuga ko baje kubwira umuhuza yuko babishimye kandi ko banamuzaniye n'ubutumwa bw'uko ngo yosaba abanyepolitike bandi ataraba kugira ngo baje hamwe ngo batahuke mu burundi mu nyuma ngo hazotahuke impunzi hanyuma ngo ibiganiro bize yarusha bijye kubera mu burundi hanyuma ngo bitegurire amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ata kindi kintu kirinze kujamwo ariko ngo baranashimike yuko ibwirizwa shingiro rihinduka bakanasaba mbere ko hojaho ngo icegera c'umuko nako umushikiranganji wa mbere hakavaho ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu ivyo rero ejo ni biratandukanye n'ivyo umugambwe sawa nyaprodebu utwagwa na frederic bandubyumvira ariko we yahunze uburundi tukaba twashoboye kuvugana n'icegera ciwe ariyahunze ngenda ku mana aho yamirira kure ibyo byose abagabo batatu bamaze kuvuga akavuga ko ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariyo nkwezi y'amarere mu majambo yiwe avuga ko ari uwo muzi akaba n'intandaro ngo y'amabi yose ari mu gihugu ko rero batarota babiheba akavuga ko impunzi badashobora kwemera cyangwa ngo banatabe ko zitahuka vuba kuko ku bwiwe ngo hari n'abariko barahunga muri kino gihe yatanze akarorero ko hari umunyepolitike umushikiranganji aheruka kwitwa mu burundi ku kibazo cyo guhinda ibyigwa shingiro avuze ko we avuga ati ntibahindahire ngo banakure ko kuko ngo inama nshingamateka yarabyanse hari mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu mpera akana ni ukuvuga ko muri make we batandukanije n'ibyo abandi ba mbere bavuze
none hari ikintu se cyari cyamenyekana nko mu bijyanye n'ibyo umuhuza yaba arimo asaba abo batavuga rumwe na leta y'u Burundi hari icyo wari wamenya
twagerageje kuvugana na bamwe bariyo mu buhinga butandukanye cyane cyane bamwe muri bo batashimye ko tubavuga amazina imbere y'uko ibiganiro bihera batubwiye ko umuhuza yamaze kubabwira bimwe mu byo gira nk'urupapuro icyo bita urupapuro rw'inzira ahantu kumenyesha yuko aba mbere bantu bakiri kumwe ari nka leonardo nyangoma twari umugambi sendede ari sozo mukunda wade matiyasi abatabose witwa ntidendereza joseph n'abandi abo rero ngo yoba yamaze kubabwira mbere tuyoba kuko amakuru dufite n'ayo kwizera avuga ko ngo yamaze kubabwira urutonde rw'ibibazo umunani umuhuza ngo yamaze kubona ko ariyo ntandaro ya byose ibyo bibazo umunani birimo ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu birimo kugarukana umutekano mu gihugu birimo kubahiriza ibyiza shingiro n'amasezerano yarusha birimo ibyerekeye iby'ubutunzi birimo ikibazo cy'impunzi birimwo ibyerekeye kugarukana ngo umwuka mwiza wa politike icyo yise kirimasa politike harimo kandi n'ibyerekeye ukubahiriza agateka ka zina muntu hamwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro akaba rero umuhuza yabwiye abanyapolitike bamaze kubonana yuko ngo ibyo ari byo amaze kubona ko ari byo ntandaro ari- ari byo bishobora kugira repiriye bishobora kugira inkingi Inkingi, mhm.
y'ibiganiro bishobora gutuma ko vuba cyane Mm. none se uko wababonye wowe aba abo ba- baje baje ku gu- gu- basa nkaho bahaga- bahagarariye abandi mu migambwe baje kubonana n'umuhuza wabonaga abaturutse mu gihugu n'abahunze bakorana gute iyo bahuriye hanze ubona umwuka umeze ute bakorana neza cyane baraganira baratwenga ah, nko mu gatondo igihe cy'isaha zitatu n'igice eh, za hano ya risha muri tanzania bose bariko barafata ibibaranga lebaje hamwe n'amaakreditasiyo impapuro zibemerera kwinjira mu mu cyumba cy'amanama babona bose bahurira ku meza imwe umwe wese akandika yuzuza igipapuro amazina yiwe eh, ukabona ahuye na mugenzi we twabonye nka ba jean de dieu mutabazi eh, na ba jacques bigirimana baganira neza na ba leonardo nyangoma twabonye batwenga bahuye na ba matiyasi basa bose eh, twabonye eh, ba bantu myumvira ubona ariko araganira neza eh, na ba ntigendereza ukabona yuko oh, ba- bariko baganira basa n'abatwenga mbere mu nyuma niho twavuye tuvuga na jacques bigirimana aca tubwira ati "Igi- ikibuno twebwe mu burundi ni uko abanyepolitike twicara hamwe tukavugana ukuri mu rurimi rw'iwacu mu migenzo y'iwacu tutarinze kuronka uwundi muntu iyo dusunika uyu akavuga ati hamwe abanyepolitike bose bokwicara ibiganiro bakaja hamwe bakavugana kumbure ngo umuti waboneka kuko we avuga ko habuze ikiyago o, cisanzuye muri make Mm. uko wabibonaga wowe n- wasangaga ic- icyo kiyago gishobora kuzaboneka yego cyane turiko turabaraba twabona ikiyago gishobora kumbure kizoboneka Eh, rero ntugenda ku mana yaduhaye akarori yuko yahegereje ku- kubaho amasezerano y'arusha yabonetse umwaka w'ibihumbi bibiri wari umuhuza nelson mandela Ah, ngo yigeze ku- kuja arabahamagara rimwe na rimwe agahamagara abari ku butegetsi icyo gihe n'ababugwanya bagahurira ahantu ngo bagashobora kumara nk'igice cy'umunsi cyangwa umunsi wose ata wundi muntu ari kumwe nabo aribo bariko bariganirira gusa basangira agacupa basangira ah, udufungurwa ibyo ngo bikaba byanatumye bubahukana ngo iyo basohotse mbere basohoka banasohora inzandiko zo guhumuriza abarundi eh, zo guhosha ubwicanyi hirya no hino bakavuga bati "Eh, n'ubu byokunda ariko bityo icyo baguma bagaruka ko nicyerekeye abanyepolitike bahunze uburundi batari bake batikazira bino biganiro bari bahawe ubutumire ngo twabibonye ku rutonde barenga cumi cyane cyane ba- bari ahanini eh, mu ba- mu runganitse na rede rutabwa rumwe na leta rukorera hanze Mhm.
muri abo harimo nka ba gervais sekiri yigeze kwicarira cya kabiri cy'umukuru w'igihugu opiyo nabyo hanyuma yari umukuru n'amashinga amateka leondas hatunimana yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'abandi bavuga yuko batitabye buno butumire kuko ngo banegura ibyo muhozi yashikirije Mm. urakoze cyane murakoze namwe jene Claver niyo nkuru uri arusha muri Tanzania watubwiraga aho ibiganiro bigeze abahagarariye abandi bari mu mishyikirano n'umuhuza wahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa ibiganiro byabereye mu muhezo ariko biracyakomeza nituramenya rero neza igihe bari burangirize kugira ngo tuze kuha umwanya bamwe muri bo batubwire icyo bagezeho cyangwa se n'ubutumwa umuhuza yabahaye ariko reka noneho njye ku murongo wa telefone mbanze nakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika eh, mbere y'uko mpa ijambo umwe mu batitabiriye ibiganiro hanyuma agire nawe icyo atubwira arikade uranyumva Eh, ndakumva cyane mukanga ku byerekeye ibiganiro biriko biraba ngaho tanzania ubwa mbere na mbere mbanje gushimira cyane ah, abanyepolitiki b'abarundi bigoye bagashikayo nubwo bitari byoroshe cyane kuko urabye ukungene umuhuza benjamin mukapa yatumiye biragaragara yuko harimwo harimwo gu- gutandukanya aba n'abandi na cyane cyane ari ikibazo kiga abarundi bose kandi na cyane cyane ubona yuko mu burundi uh, ibintu bitari- bitari ko bigenda neza cyane kubera imvururu zahitiye hano mu gihugu cy'uburundi biragaragara yuko koko ikibazo cy'abarundi kizohera ari uko abarundi bicaranye bakaganira bafite umutima wo kubaka igihugu cyabo rero nashaka gusaba cyane o, umuhuza uko yagerageje guhamagara abamwe n'abandi agire inguvu cyane no guhamagara nabo atashoboye atashoboye guhamagara nabo aze ab- aba- abashire hamwe na leta y'u Burundi Ah, ako ni akamu ka mbere maze gutera abo ba- bo muri opozisiyo cyane cyane urabona yuko hariho imigambwe imwe imwe yagiye irakumirwa Oh, turiko turaraba mu gihugu cy'u Burundi yari ku rubuga ariko uyu munsi umenga ntikivugwa turakeneye ko nayo tuyumva yitabira ibiganiro iyo ni kandi nk'iyihe mukapa oh, nk'akarorero ntanze nk'akarorero oh, murumva ko haguma hasubirwamo rodebu haguma havugwa oh, za ipd ariko nk'umugambwe msc kandi muzi yuko waserutse cyane oh, mu kwiyam- mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu imigabo n'imigambi yawo urwaruka rwarayitabira cyane uriko uraraba rero u- uyu mu- eh, uyu mugambwe nka cyane niwe- niwe ntanguye akara- nawe ntangiye ko akarorero rero hariho n'iyindi myinshi eh, narishatse rero gusaba yuko nawo woseruka tukumva ibyawo kuko uru- mwarumvise yuko n'uwo- n'uwo userukira uwo mugambwe asa n'uwaturatujwe cyane tutakimwumva no no ku maradiyo tutazi niyo yagiye ntituzi ko akiriho nuko yapfuye yewe ndagushimiye cyane rwose kade kuri ibi bitekerezo byawe Eh, hari rero abatumiwe nyine nk'uko mubivuga hari n'aba hari abatumiwe babita babutumire hari n'abatumiwe ntibajyayo nka nk'umugambwe cdp uri mu runani senarede ah, perezida w'uwo mugambwe turi kumwe bwana niyo nkuru anisete mwe mwabonye ubutumire bw'umuhuza w'abarundi benjamin mukapa ariko ntimwabwitabira abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyikirije ibyiyumviro byabo babigeza ku muhuza mwe mukaba rero mwaranze kwitabira ubwo butumire ibyo mwifuza azabimenya ate mubona ikibazo kizabonerwa umuti gute mutagiye mu biganiro
Eh, urakoze cyane kuri icyo kibazo Eh, nagomba kubanza guhumuriza uyu munywanyi wa bbc yarahije kuvuga yuko umukuru ni ijwi w'umugambwe- ry'amerika eh, eh, w'ijwi rya amerika murakoze cyane Eh, nihenze mugomba kuba mwari mumaze kuganira na bibi sahari yego nuko ne- nari nabaganiriye na bbc Eh, Em, nuko nagomba kumuhumuriza ndamubwira yuko eh, umukuru w'umugambwe msd eh, alexis nduhije ari muzima ntihagire usubira kwibaza ngo hari icyo yaba yarabaye kuko eh, umugambwe umu- umugambwe uri mu migambwe iri muri eh, muri urunani eh, rwa sinarede igihe iteka icyatumye rero tuta- tutitaba ubwo butumire nari nakivuze muri iyi minsi ahagene ku ijwi rya amerika ni uko umuhuza eh, benjamin mukapa yafashe u- ingendo yo gushyigikira intwaro y'ubujumbura ku itariki icyenda z'ukwa cumi na kabiri yaravuze neza yuko eh, abatemera ikiringo cya gatatu eh, cya nkuru nziza abatemera ingendo nkuru nziza yafashe yo guhonyanga amabwiriza n'amategeko y'u Burundi bose yavuze yuko badakomeye mu mutwe Do- i- i- bikaca byerekana yuko eh, yamaze gushyigikira neza eh, inkuru nziza kandi atacumva n'ikibazo cyo bita ingorane atacumva n'ingorane dufitaniye eh, n'iyo ntwaro y'ubujumbura kuko yagiyeho ihonyanza amabwirizwa agenga igihugu cy'u Burundi imaze kuyahonyanga rero tube tukavuga tuti imbere y'uko em, ibintu bisubira mu buryo bisubira kugenda neza reka dusubire tuvugane n'iyo ntwara y'ubujumbura tuharire tu ingene igihugu cosubira kigatwagwa neza ingene cotwagwa ki- e- i- hadasubiye guhonyanga amabwiriza n'amategeko agenga uburundi mukapa rero ntabyumva kuko agira ati eh, inkuru nziza ni ni- ni umuperezida yagiyeho eh, yitorera abanya- n'abanyagihugu akurikije amategeko a- akongera akavuga ati "Mwi- nimuze muje mu- mu- mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kandi azi yuko imbonerakure ziracyari kuri iyo eh, ku- mu misozi
ubu rero ni anise niyo nkuru wo mu rwisinarede avuga ku biganiro by'amahoro bihuza abarundi arusha muri tanzania inshuti mukomeje kutwumva ibyo biganiro turakomeza tubikurikira ku maradiyo yanyu mukomeze mukurikira radiyo ijwi ry'amerika turagezaho uko byifashe hagati aho ku bakunzi ba siporo n'imikino ubu tubabwira kane muri togo muri gana muri gabon irakomeje cote d'ivoire irimo gukina na togo mu kanya kari imbere congo iraza gukina n'igihugu cya maroke turabashimiye